muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na tomasi kamirindi radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu kuri yutube na facebook voa radiyo yacu maze mukurikire ikiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo murisanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo imitwe itandukanye ifite intwaro mu ntara za kivu ya ruguru n'iy'epfo na ituri nka nyatura mayimayi za rone buhirwa kijangara na makanaki ivuga ko igiye gufatanya na leta ya kongo kurwanya umutwe wa M23 wigaruriye bunagana na rucuru abasirikare b'ibihugu bya EAC umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba nabo barimo kujya gutera inkunga leta ya Kongo kurwanya imitwe y'inyeshyamba baturuka mu Burundi Kenya Uganda na Sudani y'Epfo umugaba wabo azava mu ngabo za Kenya Uburundi na Uganda basanzwe kandi nabo bafite abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rw'amasezerano yihariye bagiranye nyine na Kongo ibi bihugu bibiri byonyine ubwabyo na Kongo abo bose bose bose basangayo ingabo za Loni zimazeyo imyaka makumyabiri n'itatu kuki Kongo n'isi banwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwayo nibyo tuganiraho n'umutumirwa dr abubakar abelar mashimango dr mashimango ni umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo by'intambara cyitwa mu gifaransa centre international d'études et de recherche sur les conflits armés sierka mu magambo magufi iki kigo gifite icyicaro mu mujyi wa lyon mu bufaransa mu bitabo byinshi dr mashimango yanditse harimo ikivuga ku by'intambara zo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika violence et conflit en Afrique des Grands Lacs, polémologie et géosystémisme. N'abatindiye rero mbazanire umushyitsi. Dr Mashimango muraho murakomeye. Umurongo wa telefone kutameze neza.
Ntago umeze neza ntago muri kunyumva.
Ubu noneho ndakumvise neza. Urakomeye.
Eh ndakomeye ndakomeye.
Nuko nuko yego natwe turaho. ngushimiye cyane rwose umwanya uhaye ijwi rya amerika n'abanywanyi bayo kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cy'intambara z'urudaca muri congo iki gitabo kivuga iby'intambara mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika violence et conflit en afrique des grands lacs polemologie et geosystémisme mu magambo make cyane kivuga iki
mu magambo make gishaka kuvuga insobere ziri mu ntambara yo muri congo cyangwa mu buyaga bigari haba intambara yabaye mu rwanda mu myaka mirongo icyenda intambara yabaye mu burundi intambara yabaye muri congo ariko kiribanda cyane mu ntambara yo muri congo kuko iyo ntambara niyo yiswe iyi ntambara y'isi yose yo muri afurika kubera ko hari ibihugu byinshi byahuriye muri iyo ntambara byaba muri afurika y'amajyepfo afurika y'uburasirazuba afurika yo hagati byose byahuriranyemo muri icyo gihugu noneho akaba ariho nashyizeho ngerageza kugaragaza ukuntu ibihugu impamvu n'impamvu zatumye ibi bihugu bihurira muri congo ndibwira ko ubiganiraho neza n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika mu kanya tuza guha ijambo ariko rero akabazo gatoya ingabo za eyase ntabwo tanzania n'u rwanda bagaragaramo ku bwawe ubona bitu- bituruka ku ki
mo impamvu u rwanda rutagaragara mu bibazo bya eyase muri izo ngabo za eyase ni uko mu bashinjwa kuba bateza umutekano muke mu ma- mu burasirazuba bwa kongo u rwanda kinshasa ubutegetsi bwa kinshasa bwo muri kongo burarega u rwanda kuba aribwo bushyigikira umutwe wa emuventura uwo mutwe ukaba wari uteza akaduruvayo na mu mu burasirazuba bwa kongo urumva rero mu gihe u rwanda ruregwa n'ingabo n- na guverinoma ya kongo ntabwo rero rwakagombye guparitisipa muri eh, Muri uwo mutwe w'abasirikare.
urwunge rwa- rw'ingabo z'ibihugu byo mu burasirazuba tanzania yose
Mo, tanzania ubu ngubu nta wamenya impamvu zayo ariko tuzi ko mu u- urabizi ko uru tanzania yagize eh, uruha- uri gushaka gusubukura umubano mwiza n'u- n'u rwanda wenda ndakeka nta gihamya mbifitiye ko muri ubwo muri ubwo muri ubwo bushake bw'umuyobozi wa tanzania eh, bwo gushaka gu- gukomeza umubano mwiza n'u rwanda bo, arasanga nta mpamvu yajya muri congo Bo, njyewe niko mbitekereza bo, nshobora kuba nibeshya cyangwa se byaba biterwa n'uko nanone tanzania isanzwe ifite abasirikare mu mutwe wa- uriya wa monusco
Bo, nabyo birashoboka ariko rero ama- ntabwo byayi- byayibuza kuba bafite ingabo muri monusco bakajya no muri mu- mu gihugu mu mu rwego rwa- rw'imibanire myiza ibihugu byombi cyangwa mu rwego rwa ease kuko hari izindi sinkunda babyita mu kinyarwanda presida nko mu gihugu cya central africa aho u rwanda ruri muri monusco ruri muri minusca nako ariko rukaba rufite n'abasirikare mu rwego rw'umu- rw'imibanire myiza y'ibihu- y'ibyo bihugu byombi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na dr abubakar abela mashimango ku bibazo by'intambara y'uruda- z'urudaca mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuri telefone dufite n'iyitanga simon n'iyitanga n'iyitanga halo ndahari ndahari urahura akomeye
muraho neza ni uko gusha ku ngingo igitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, ni ukuvuga ngo uh, ku- ku kiba- nk'uko ikibazo cya mbere yari- mwari mwahereyeho cyabazaga Mm.
nibaza ngo umutekano muri kongo n'ingabo zoherejweyo ngo byakemuka bite ngewe mpamya ko bitapfa gukemuka mu gihe intambara igikomeje hagati y'abakongomani ubwabo
abakongomani ubwabo urashaka kuvuga bahe na bahe
ni ukuvuga ngo iriya mitwe n'ubundi y'abakongomani igiye irimo myinshi ntabwo intambara yapfa kurangira bikimeze kuriya nabo ariko nta kitagira iherezo ubona byakemuka gute ate iherezo nyine birashoboka ariko nanone ha- hakabayeho ibiganiro nk'uko ubu- nyine na- na- na emuventura yabishakaga ibiganiro byari bikiri hagati y'iriya mitwe ubusanzwe yari isanzwe n'ubundi na na na, na repubulika iriho ya kisekedi niyitanga ubundi uherereye hehe
ubu ngubu ubundi kicukiro i kigali
Ah, Eh, urakoze cyane
aho turakomezanya n'ubu radiyo ijwi rya amerika noneho duhamagare bazira Firm- firmino bazira bazira
hano uraho neza
mbaho cyane uherereye he
narereye nayirobi nairobi uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi
umurundi ye tanga igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo cyawe
Ah, igitekerezo cyanjye igihe natanga Mhm.
mu isanzwe ntabwo byumvikana ko hari imigwi isanzwe irwanya leta yojya gufatanya na leta kugira ngo irwanye ibindi mugwi urwanya leta ibyo bintu ntaho ntaho byakabanje leta ahubwo ya kongo irabe neza abo bantu bashobora kuba bashaka baraba aho bayica
yego
babinjira indani baze bisangira abateze ambushi Nicyo ye gitekerezo cyanjye natanga urakoze
awa dr mashimango abo bantu bawu- wabumvise sinzi nimba wagira icyo uvuga ku byabo
Bo, ndumva icyo mbivugaho ni uko wabajije ikibazo cya mbere ni gute byashoboka mu gihe muri kongo honyine hari n'izindi n'indi mitwe irwanya leta ikibazo gihari ni ikibazo mpuzamahanga ni ukuvuga rero iyo abantu bagiye gu- iko- u- amakimbirane ari muri kongo bayi- nayita ni ama- ni ama- ni amakimbirane y'insobe conflict complex harimo ikibazo ki- cy'intambara hagati y'abakongomani ubwabo mu gihugu ibyo ntabwo ntawe ubihakana ariko hakaba n'ikindi kibazo cy'ibihugu biri muri kongo birwanya imitwe eh, nka nka fdr cyangwa tabara ite- n'indi iri muri kongo ifite imigambi yo guhungabanya umutekano w'ibihugu byo hanze u rwanda rurarega rushyigikira m23 ruvuga ko eh, rugomba kurwanya umutwe wa fdr ufite imigambi yo kuza guhungabanya umutekano mu rwanda uburundi nabwo buri muri kongo mu rwego rw'imibanire myiza y'ibyo bihugu byombi kubera ko ugomba kurwanya umutwe tabara nawe uhungabanya ufite imigambi yo guhungabanya umutekano mu burundi Mo- icyo ni ikibazo hakaba noneho n'ikibazo ngicyo ya umu- umu- umu- umugenzi wacu yavuze buri kicukiro ko hari imitwe imbere mu gihugu icyangombwa rero ni uko umuntu yagiye gukemura ikibazo ntabwo yabikemura byose icyarimwe abanza ku bibazo icyo bita mu mu gifaransa uradekompoza equation ugakemura kimwe na kimwe ugashaka ego nimwe icya mbere rero ni uko ah, ingabo z'abanyamahanga ziri muri icyo gihugu cya kongo bakagombye gushaka uburyo zava muri icyo gihugu hanyuma abakongomani ubwabo nabo bagashaka uburyo baganira kugira ngo ibyo batumvikanaho babigereho Ni ukuvuga re- ni ukuvuga u- ibyo rero nibyo niho- na niyo mpamvu nkeka ko mu bushishozi bwe perezida wa eyase perezida valete ndayishimiye w'i burundi ya- yasanze ko n'ubundi intambara irangizwa n'ibiganiro nta ntambara irangizwa n'amasaso Bi- ntabwo ntabwo bibaho kenshi ntabwo bikunze kubaho akenshi naho byaba byageragejwe ni- birangira nabi ni ukuvuga ko ubu- ubu ari- iherezo byose na- ni ibiganiro nubwo ziriya ngabo zigiye muri congo ariko bazagera aho ngaho baganire bavugane u rwanda rugomba kuganira na congo u rwanda rugomba kuga- congo igomba kuganira n'u rwanda kugira ngo ibibazo bikemuke icyo gihe hagati aho rero hagomba gushyiraho uburyo ingabo zo mu kandi kongo muri uyu mwaka ushize ntibari uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa gatatu yingiye mu muryango mpuzamahanga EAC.
w'ibihugu by'uburase- by'uburasirazuba yego ni uko muri uru- ni muri uru rwego rero bari gushaka ibisubizo kuko umutekano mu ma- mu burasirazuba bwa kongo ku- umutekano muke burasirazuba bwa kongo ntabwo ute- uteze- uteye ikibazo ibindi bihugu baturanye ntabwo inzu y'umuturanyi yaba irimo gushya ngo nawe wishime ngo umeze neza ngo uteka- ngo uratekanye ntibishoboka amaherezo nawe bizakugeraho niya ngo nikubise mu kebo aba basirikare aba basirikare bose bari muri kongo ko ari benshi cyane nka monusco yafite abasirikare barenga ibihumbi cumi n'icyenda none n'aba ngaba bagi- ubu uganda ihafite abarenga igihumbi hafi ibihumbi bibiri uburundi nabwo bufiteyo abasirikare benshi ntabwo tuzi umubare kugeza ubu ngubu ariko rero ni benshi nabo bagomba kuba barenga batayo mbese none na eyase igiye koherezayo abandi iyi mitwe nayo yitwara gisirikare iri iravuga ngo nayo igiye kurwanya M23 mbese urwo ruhurirane rw'abasirikare ubu ruzakorana gute
nta- nta- nta nubwo bizakorana ahubwo nta nubwo bizakorana ntabwo byashoboka byashoboka biteze kubera iki monusco byo birazwi ko monusco nta- ntaho ku mateka y'isi ntaho in- ingabo za loni zarangije intambara ibyo ni ibya mbere ntaho nzi ingabo za loni zarangije intambara ubwo mu- mu- muri ibyo mu gihe bagi- bagiye muri congo rero ni ukuvuga ko bagiye kureba bizagera aho ngaho bavu- bagere aho ngaho bavuge baganire bavuge tubigenze dute hari n'abazavamo hari n'abazavamo kuko n'ubundi umuriro bwa fideli itangira haje cade haza angola haza zimbabwe haza ibihugu u rwanda haza uburundi hazamo uganda ibihugu byagiye bivamo gahoro gahoro bikurikije inyungu zabyo kuko buri gihugu kiri muri congo gifite impamvu kigiyeyo hari ibigiyeyo kubera umutekano hari ibigiyeyo kubera impamvu z'ubukungu hari ibigiyeyo kubera impamvu zinyuranye nuko igihe cyose izo nyungu umuntu yazigezeho cyangwa abona ko atazazigeraho icyo gihugu kizikuramo cyangwa gikomeze gishakishe izo nyungu ni ukuvuga rero ni uko izo nyungu zose nizo uruhare rw'izo nyungu nibwo ruzatuma habaho uburyo bwo kuganira barebe izo nyungu nta bundi buryo twazigeraho tutagiye kumarana
uravuga rumwe na kagabo onesi wanditse kuri facebook y'ijwi ry'amerika voa radiyo yacu ati akananiye umugabo n'uwundi karamunanira ibiganira ni- ibiganiro nibyo bikuru noneho duhamagare gira umugisha olivier hanyuma igira neza faustin nawe arategereje kuri telefone abe yihanganye gatoya turamugeraho gira umugisha gira umugisha gira umugisha sinzi eh, ibyo ahugiyemo none twihamagarire igira neza igira neza faustin
ndabumva uraho urakomeye
yego uherereye hehe igira neza
Mm, jewe ndi maputo muri mozambique
yego ariko uri umurundi
yego ni ukugusha ku ngingo igitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, ubundi iki kibazo cy'abaturanyi bacu
komeza
ki- ntawovuga ko kita- kitababaje kuko bimaze igihe kitari gito bimeze uko
komeza se.
Uranyumva?
yego ndakumva komeza usibye ko uri mu rusaku wakwigira ku ruhande gatoya radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda igira neza komeza sinzi ibyo ahugiyemo twikomereze dr mashimango hari abantu bavuga bati rdc ni ukuvuga kongo ntizigera igira amahoro mu gihe igifite umutungo kamere kandi abantu bose bawushaka ari abirabura ari n'abazungu nawe niko ubibona
mo byose njyewe ntabwo mbibona gutyo ndabona gusa icya mbere cya mbere ntabwo izagira amahoro mu gihe ubutegetsi bwa kongo butaratungana neza ngo bwere buyobore igihugu muri rusange Bu- bu- ubutegetsi bube hose Buba icyo bita em, ku- bushobore kurinda imipaka yabwo kandi bu- bukemura ibibazo by'abaturage muri rusange kuko n'iyo mi- ni- ni- ni- niyo mi- niyo mirwi i- i- irwanya ubutegetsi mu mbere mu gihugu i- izo izo gurupe rebeli zirimo z'abakongomani zonyine biterwa n'iki biterwa n'uko leta ntabwo ihari turi muri logike ya kuva mu butu ya- yabaho mu myaka zahire yaba zahire tuzi ko leta yabuze yabuzeho gato igihugu cya- cyagiye mu muhanda bara- baracyitorera ubu rero ni ukuvuga ko ntabwo ari cyo- ntabwo ari zayire yonyine ikize hari ibindi bihugu bikize afurika y'epfo se ntikize angola se yo ntikize ntiya- ntiyagize ibibazo by'intambara ariko ubu ngubu ntitekanye
kubera ibiganiro
Ku- ni ukubera ibiganiro ni ukubera ibiganiro ni ukubaho leta ifite i- irahagaze ifite imi- ifite- ifite imizi
Mhm.
ifite imizi n'ubuyoborere bwa leta guverinanse irahari hari ubuyobozi ariko ikibazo cya kongo ni uko nta n'ubuyobozi buhari nta n'ubuyobozi buhari nta mihanda nta mavuriro nta mashuri nta ki byose biterwa bategereje ko imiryango mpuzamahanga ubukire noneho igihugu kirakize ariko abaturage ubu bukire ntabwo bwera ku baturage
ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye noneho n'umuntu ufite imbunda akaba ari umugabo
niyo mpamvu si iriya mitwe itandukanye y'abamayimayi n'indi ni ni myinshi cyane buriya niyo mpamvu se eh, ni ukubera ko ubutegetsi butagaragara hose ngo bwerekane ko burimo gukorera abaturage hose
yego mu gihugu mu gihugu icyo ari cyo cyose ubutegetsi butariho habaho ako mu kadubayo nk'akari muri congo ni rwo rugero natanga nko muri centre africa nabwo niko bimeze ni uko ubutegetsi butariho ntumenya abarwana n'abatarwana barimo umuntu wese ashobora kubyuka yabonye gerenade eshatu n'imbunda ebyiri cyangwa akazikorera ashobora no kurasa inyoni akavuga nanjye mbaye umutwe agatangira kwica abaturage kujya gushaka gu- kwiba muri uku kwiba a- baka- bakazamo byo kwihorera bigakomeza bigafata indi ntera ukaba uri umutwe Ni- ni uko- ni uko bitangira bigafata indi ntera bikagenda bi- bi- bizamuka bizamuka bizamuka Ni ukuvuga ko ikibazo cyose kigomba kuba ku bu- ku bu- ku miyoborere no kubaho leta ihari
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na dr mashimango abubaka abela ni umushakashatsi afite n'ikigo ni perezida w'ikigo cyitwa centre international d'études et de recherche sur les conflits armés ni ukuvuga mbese ikigo gikora ubushakashatsi ku bibazo by'intambara akaba yaranditse ibitabo bitandukanye birimo icyibanda cyane cyane ku ntambara zo mu karere k'ibiyaga bya afurika ibiyaga bigari bya afurika by'umwihariko repubulika ya demokarasi ya kongo turimo kuganiraho ubu ngubu kuri telefone dufite niyizigiye jean damascene na twagirayezu marcel twagirayezu ube wihanganye noneho tubanze tuvugane na niyizigiye jean damascene niyizigiye niyizigiye Alo, uraho urakomeye
alo, yego niyizigiye ndakumva mu- muraho neza yego yego uherereye he
iri gatsibo ye nuko gusha ku ngingo mbona icyagarura ama- amahoro muri Congo yego
ni uko repubulika ya Congo yaganira n'iyo mitwe ig- igaragara muri icyo gihugu
komeza noneho amahoro akagaruka
yego urakoze cyane
yego ye ijwi rya amerika nk'uko twari twabisezeranye rero duhe n'ijambo twagira yezu marcel twagira yezu we
muraho neza murakomeye uraho uraho nawe natwe turakomeye nuko yego nanjye ndakomeye mperereye i kigali reka rero mpite ndasa ku ntego mfite utubazo dutatu yego
ndashaka kubaza umutumirwa ibibazo bitatu biteye bitya nyakubahwa mutumirwa twumvishe ko ukora ubushakashatsi ku ntambara zo mu karere ibibazo by'intambara biri hariya hepfo mu burasirazuba bwa repubulika ya kongo ubu aka kanya byabazwa nde hakorewe ibyaha by'intambara hagati ya eh, iyi mitwe yitwaje intwaro na leta ya kongo ibyo byaha byaryozwa nde ikibazo cya kabiri uyu munsi tuzi neza ko leta ya kongo harimo imitwe ituruka muri bihugu bibanyi nayo fdr ituruka mu rwanda rege itabara ituruka mu burundi adf naru ituruka muri uganda kandi bagaragaje ko hari ingabo z'u Burundi zagiye guhiga uwo mutwe n'iza Uganda zagiye guhiga uwo mutwe ariko iyo bageze kuri fdr yasize ikoze jenoside mu rwanda perezida wa kongo arihandagaza akavuga ngo efuperi ntacyo itwaye u rwanda ngo ni ababa bari kwicira inshuro y'inda yabo amagambo nk'ayo ku mutwe wasize uhekuye igihugu ntabwo ari amagambo meza nkabaza nti binjiye mu bintu by'amategeko neza uriya mugabo ntabwo ku rwego mpuzamahanga yaba apfobya jenoside
uravuga perezida ikibazo cya Tshisekedi gatatu yego perezida wa kongo eh
ikibazo cya gatatu aba basirikare bari koherezwayo east africa standby force bugiye ku- gucunga umutekano muri kongo igiye kurwanya nde emuventura ni abakongomani leta igiye gutabara ni abakongomani kandi bakabaye bajyayo gutabara kubera ko hari igihugu cyatewe n'ikindi cyangwa se undi mutwe wavuye hanze nk'ubu bakaba bagiye ahubwo bagiye kwirukana rero itabara na fdr na adf nabo none ko bagiye kurwanya abakongomani gusa batabaye nde ndetse bazica hano ventura baza- bazica abakongomani b'abandi babasanze mu gihugu cyabo ese ko iyi mitwe yitwaje intwaro ibaye myinshi ikabije kwiyomeka kuri leta si ikimenyetso cy'uko amarira eh, perezida wa kongo yarize avuga ngo iyi mitwe ni myinshi si ikimenyetso cy'uko yirizaga yari asanzwe akorana n'iriya mitwe none uyu munsi bose bigiye kujya ku mugaragaro ye akandi twagira akandi kabazo ka akandi kabazo ka kane nsoza kenya ingabo za kenya ubwo zajyaga muri somaliya muri al-shababu tuzi ko bageze bagahita bakaba kiriya kirwa cyo muri somaliya bakishakira amafaranga ubu ngubu amateka yisubiyemo nabo bakaza bakagira ikirombe bakaba byazabazwa nde ko tuzi ko byagenze muri somaliya murakoze twagira yezu nawe urakoze
yego
dr mashimango twagira yezu aguhaye umukoro pe
Ouais, ndabyumva bon okay ndumva ibyo ari byo byose um, ibi- ibikorwa byose by'ubwicanyi ndengakamere bigomba gukurikiranwa hagomba gukorwa ankete bakamenya uwabikoze n'impamvu yabikoze uburyo yabikozemo kugira ngo abihanirwe yaba abogamiye kuri leta yaba ari umutwe wigenga ntacyo biba bi- bivuze icyo- ikirebwa ni icyaha aba yakoze ni ko yaba ari mayimayi yaba ari fdr yaba ari umutwe uwo ari wo wose yaba ari guverinoma ya- ya- iyo ari yo yose ikozwe i- ikoze ibyaha ndengakamere ubwicanyi ndengakamere niyo bita kimi de gere cyangwa kimi konti de manite bitewe n'uko kuri jenoside bagomba kubiryozwa ariko uburyo babiryozwa ni uko bigomba kunyura mu nkiko kugira ngo akore inkiko niko hagomba kubaho za raporo turabizi ko hari za raporo zikorwa izo raporo rero iyo zikozwe zikagaragaza numva ko imiryango ni- n'ibyaha bireba niba bita kirime kote rimani bireba imi- imi- imi- imiryango imi- umuryango mpuzamahanga nuvuga uwo ari we wese wakagombye kwivangamo kugira ngo abo bantu bakoze ibyaha babihanirwe Bon. Ura- imitwe irwanira muri congo ni myinshi ntitwayi- ntitwayirondogora ngo tuyivemo gusa ariko ntituyoboye ko n'ibihugu biri muri congo cyangwa biherekeza n'indi mitwe hari nkuko nabivuze ngitangira hari n'imitwe bare congo irarega u rwanda congo irarega u rwanda ko ishyigikiye m23 u rwanda rukarega congo ko na congo nayo ire- ishyigikiye fdr ibyo byose nuko turi mu magambo ya politiki ariko hagati aho uko bizagenda kose nkuko nabivuze biriya byo kuvuga ngo baterane amagambo bavugane ibi biza- bizarangizwa n'ibiganiro kongo igomba i- kongo n'u rwanda bagomba kuganira kugira ngo babone ibisubizo by'ibibazo bafite byo ku mupaka impungenge u rwanda rufite zi- zirumvikana ibibazo kongo nayo ifite by'umutekano muke birumvikana ni uko hagati aho nta bundi buryo kuko n'ubundi n'imirwano iyo ari yo yose aho bizagenda abaturage n'inzirakarengane zizahababarira icyo ni icya mbere icyo tugomba kumenya nanone bariya basirikare bagenda muri kadire ya se ba- ba- ya se Ya cyangwa yesu.
monusco bo bo ni abafongisiyoneri ntabwo bakwitanga nk'uko abakongomani bashobora kurwanya barinda imipaka y'igihugu cyabo nta gihugu kirindwa n'izindi ngabo ni ko icyo gihugu kiri kurindwa n'izindi ngabo icyo gihugu gifite ibibazo gigomba kugira ikibazo cy'umutekano kuko nta bushobozi niyo yavugaga n'icyo avuga leta ntayo leta ntayo marisari akaba afite n'impungenge ko eh, abasirikare ba yasati bagiye gutabara ande kandi ari abakongomani ubwabo birwanda ahubwo ati izo ngabo nazo zigiye kwica abakongomani
oya oya ntabwo ari abakongomani bamarana ni uko hari ibibazo biva muri kongo tuzi ko hari ubwicanyi kamere kandi n'umutekano muke muri kongo ufite impu- ufite ingaruka mu bihugu ba- by'abaturanyi kandi kongo ubwayo ni ni umunyamuryango wa- w'ibihugu by'uburasirazuba ni ukuvuga ko ntabwo mu- muri mu- mu muryango umwe umuntu agira ibibazo ngo mubure kumutabara ibi birumvikana njye ndumva kujya muri congo eyase gufata akajya muri congo bifite ishingiro bifite n'iz- biri- kandi birumvikana biranasobanutse ni uko umwe uwe turi turi kumwe turi abanyamuryango afite ibibazo reka tujyeyo tumutabare uko dushoboye Ariko se, Dr.
kumuta- Mashimango.
ntabwo kumutabara ntabwo biva ko nitumara kumutabara turebe ngo ngo tuzamusimbura Ye, nibyo nari ngiye Niwe kubaza.
ugomba gufata iya mbere nibyo nari ngiye kubaza reka tuvuge yuko koko bagaruye amahoro kandi uko wamye ubitubwira uravuga uti leta nta mbaraga ifite nta ngufu ifite muri kiriya gice ntabwo cyose bazagarura amahoro bazaga- bashobora kugarura umutekano ariko ntabwo ari amahoro
ubwo rero nibavayo bazasimburwa nande ko nanone u- u- u- wakomeje kutubwira ko leta ya kongo idafite imbaraga Bazaya- Eh, bazayifasha se kubaka imbaraga ibintu nk'ibyo urabibona ute No- no- n'umuryango niyo mpamvu no no- no mu nshingano za mu nshingano za monusco nabwo hari harimo iyo vuba yo gufasha leta kwiyubaka ariko nanone nibyo ndi kuvuga impunzi ntibyatangiriyeho ikibazo ntabwo biri ku bihugu by'abaturanyi ikibazo cyonyine kiri ni- nibyo bavuga the problem de structurel ni ukuvuga byatangiye kuva na mbere leta yagiye iyoyoka gahoro gahoro gahoro gahoro kugira ngo noneho hagomba kubaho indi porosesisi yo kubaka iyo leta Mm.
nuko umutekano numara kugaruka na- kugarura umutekano si nk'uko amahoro azaba- azaba abonetse nuko ni agahenge hazaba habara agahenge kame- gatuma leta ishobora gutangira gukora Mhm.
noneho batangire bubake leta igaragare ibeho kandi bose ntabwo bazasohoka icyarimwe Ba- i- ibihugu byo mu gihugu gutabara umuntu inzu igashya muragerageza kureba uburyo yabona icumbi mukamwubakira niba afite ikibanza mugatangira kumujijana amatafari nawe agatera ubwe ariko inzu niwe ugomba gufata iya mbere Mm. noneho wasubiza marisere ku kabazo ka kane
akabazo ka kane cya gisekedi eh, ibyo yavuze eh, ngewe nta m- kubikurikirana ibyo yavuze niba yarashyigikiye fdr ntabwo gushyigikira fdr byatuma bahita bamurega kuko ni uru- ni urukiko rwemeza ko umuntu arega icyaha yakoze Icya- nta nubwo yahamagariye ngo na- hari n'ikindi n'irindi tangazo ntabwo yahamagariye abanyekongo kwahuka mu bandi baturage ngo babice ntabwo ibyo nta nshingiro bifite byo kuvuga ngo bahita bamurega jenoside byaba bifite nu- ari marisere politiki gusa yavuze ariko- marisere yavuze ati amagambo ya perezida cisekedi nanjye ubwanjye ariko ntabwo nigeze nyumva ntabwo nabihamya ko yabivuze koko ni marisere wabyivugiye ahubwo aravuga ati kuvuga ngo fdrr ngo nta kibazo iteye u rwanda ati kandi fdrr yarasize ihekuye u rwanda ati si ugupfobya jenoside
oya kuko fdr yavutse jenoside imaze kubaho ariko rero bamwe mu bayigize mu- nako mu bayishinze Mu- mu bayigize icyaha icyaha gikurikiranwa ni gatozi umuntu wakoze icyaha ni ukurikiranwa Na- ukuvuga ngo fdr yakurikiranwa jenoside kuko uvuga ko abanyamuryango bose ba fdr bashyize mu cyumba kimwe bose bari ba jenoside kuko hari abari muri bari muri fdr baravukiye muri congo kuko jenoside yabaye muri mirongo icyenda na kane abavutse muri icyo gihe bafite imyaka hafi mirongo bagiye kugira imyaka mirongo itatu mirongo itatu
radiyo ijwi ry'amerika FDLR, yego wabarega ibindi byaha byo guhungabanya umutekano w'u rwanda cyangwa gushaka guhungabanya umutekano ariko ntiwabarega jenoside niba muri bo hari abakoze jenoside ni ikindi kibazo
yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murumva ikiganiro murisanga turagana na dr abubakar bela mashimango umuhanga mu byerekeranye no gushakashaka ibitera intambara no kuzirangiza kuri telefone dufite rukundo na kwizera ahmad tubanzirize kuri rukundo hanyuma ahmad abategereje rukundo we
Yes, boss.
urahura akomeye
Nakomeye rwose ni amahoro ni more namwe yego turaho uherereye ese rukundo we
kano kanya ndi Eldoret uri
Eldoret
muri kenya
yego eh gusha ku ngingo ari kuvuga cyane
Eh, murakoze cyane hanyuma ikibazo cyanjye cyane intererano yanjye nabaza navuga ni eh, ndatangazwa cyane n'ukuntu ibihugu bya EAC Uburundi um, Uburundi n'ibindi bihugu byafashije ingo kujya ku ngo bagiye kurwana muri Kongo biratangaje kubera ko eh, ikiboneka cyose ni uko M23 ni by'ukuri rimwe abantu bavuga ikinyarwanda mugabo eh, nubwo ntazi ibya- ibyabo cyane biravugwa yuko ari abakongomani ubwabo none nimba ari abakongomani ubwabo bariko bara- baraharanira uburenganzira bwabo wewe nk'umubanyi wabo uza kubyituramwo uza kubyivangamwo ushaka iki ikindi nacyo ni uko nama numva cyangwa nkurikirana amakuru nkabona nkumva yuko o, muri east africa hariho imigwi ah, muri kiriya gihugu cya congo hariho imigwi y'inyesyo no kwita ko ari inyeshyamba iba ivugwa yuko ikomoka mu gihugu cy'u Burundi hakaba n'ibivugwa yuko aho ndavuga nk'izitwa za fpr nabigeze kubyumva bikavuga ko hariho iyiva mu gihugu cy'ubuganda nayo iri muri kiriya gihugu hari imizi myinshi itandukanye none uno munsi ikindi gihugu cy'uburundi cyose ngo kigiye kurwanya ah, ibi- aba emzenituwa kandi bizwi yuko n'igihugu cy'uburundi ubwacyo gifiteyo abakirwanya basanzwe bari bari bari muri kiriya gihugu nyene ibyo bintu bigahavura biherera hehe ikindi nacyo nibaza yuko eh, ntibari bakwiye gushyira hejuru cyane iby'uko borwana kuko nimba ubutegetsi bwa kongo cyangwa abayobozi bwa Congo- ba kongo hari ibyemezo bafite z'uko u rwanda ari rwo rufasha emutiyeni tuwa hanyuma u rwanda narwo rukaba rufite ibyemezo by'uko atari rwo rufasha emutiyeni tuwa Rukundo.
mu bisanzwe abo bantu baza Rukundo, kwicara ibyo hamwe byose- bakaganira Rukundo- Aba nimba arabahara- arabaharanira uburenganzira bwabo bw'ukuri eh, rukundo ubutegetsi ibyo bwa twabivuzeho Congo reka bukabumviriza, ngushimire kuko ndagushimiye cyane kuko ibyo ngibyo byose twari twabivuzeho ahubwo duhamagare kwizera ahmada kwizera we urahura akomeye
Ba urakomeye muraho murakomeye.
bwira umutumirwa woherereye
Emereye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Huye, umurenge wa Buyoga.
ye ariko uhina amagambo
Eh, nibaza eh, Tshisekedi arega u Rwanda ko rutubahiriza ama am- ibyo baganiye mu, mu nama yabereye i Rwanda muri Angola n'indi yabereye i Nairobi muri Kenya ese ko bagiranye amasezerano y'uko nta bagomba kurandura iriya mitwe iri muri kongo yose noneho hakaba hagiye kubaho urufatanye rw'imitwe irwanya leta ese iyo mitwe ntabwo ntabwo ikirwanya leta ntabwo bikitwa ko irwanya leta ese iyo mitwe kubera iki igiye gufatanya n'igihugu ndakeka yuko nimara gufatanya n'igihugu igihugu kikaba cyisapurayinga inkoho yo kurwanisha intambara ahubwo intambara ntizizashira muri kongo turabona kongo igabanyikamo ibice birenze na bitatu ahubwo kuko nibaticarana na emuventura ngo baganire bumve ibibazo bafite emuventura ibibazo ifite babyumvikaneho ukuri n'ubundi kuratsinda nimba emuventura ifite ukuri izatsinda nimba kisekedi nawe yiyemeje inzira y'intambara intambara ntabwo izakemuka nibicarane baganire ku bibazo bafitanye ese ndabaza umutumirwa emuventura bemera ko ari abaturage ba kongo cyangwa baba bazi ko wenda ari abaturage baturutse amahanga twe nibaza nimba kisekedi yabaza amateka hagati y'u rwanda y'u rwanda na kongo mu gihe cy'ubukoroni inama ya buruseli nimba yizi yakumva neza icyo emuventura cyangwa se abaturage ba emuventura bita ko ari abaturage b'u rwanda ari abanyekongo ibyo ngibyo ye yaba abizi kwizera we ndagushimiye cyane
yego ye nuko dr mashimango wabumvise rero aba bantu bombi nabumvise bo icya mbere nuko namubwira ko ntabwo abantu bababazwa nuko imitwe yarwanyaga leta yo muri congo noneho igiye ku- kuvuga ngo ishyigikiye leta ahubwo ni intambwe ni ukuvuga ko noneho ariko bira- bira- mm, birasubiza ikibazo cy'uko cyo kuvuga ko umwanzi w'umwanzi aba ari inshuti icyo ni ikibazo cya mbere buriya Niba niko iyo mitwe- tukiri aho ngaho niba iyo- birashoboka yuko buriya hari bamaze gufatanya iyo mitwe bashobora kuyinjiza mu gisirikare cya leta Eka, nibyo ni- amaherezo niko bizagenda none se niba abantu barwanya leta bemeye kuvu- gukorana na leta bakarwanya umuntu bita ko ari we ubogamiye umutekano w'igihugu am- ni ukuvuga ko muri make abo bantu amaherezo bazinjizwa mu gisirikare cya leta kandi amahoro umutekano ushobora kuba ni ni intambwe ni intambwe ntabwo mvuga ko aricyo nicyo gisubizo kamara ariko ni intambwe abantu ntibababazwa n'uko iyo mitwe irwanya leta noneho yavuze ko tugiye gufatanya na leta kugira ngo igarure umutekano mu gihugu ndumva ari ibintu byiza ngewe sina sinavuga ko ari ibintu bibi hanyuma noneho leta izagira eh, ubushishozi bwo kureba ukuntu n'intambwe ko yatuma ahubwo ni imiryango bafunga imiryango niba atari idirisha ariko ni idirisha rinini kugira ngo leta itange iganire n'iyo mitwe kubera ko iyo mitwe noneho yemeye yemeye ko leta ifata iya mbere kugira ngo barwanye ibav- nayo ikaba- igafasha leta kurwanya uwo bita antirigine umwanzi ikibazo cya M23 M23 ivuga ko ari umutwe urwanya leta wo muri Kongo ariko amaraporo menshi yagaragaje ko kandi ko M23 ishyizwe n'u Rwanda na nibyo Tshisekedi ari kurega u Rwanda niba ari kurega u rwanda ikibazo nicyo navugaga amaherezo yabyo ntabwo ari uko barwana amaherezo yabyo ni ukuganira kuko iyo ari byose intambara irangizwa n'ibiganiro ibiganiro bizaba hagati yande hagati y'u rwanda hagati ya na, na kongo na nibyo natangiye mvuga ko niba koko niba koko nta gihamya mbifite eh, u rwanda rufasha m ventura nk'uko u rwanda rufite impamvu izo mpamvu rero bagomba kuziganira niba u rwanda rurega leta ya kongo ko ivu leta ya kongo ifasha fdr nuko leta ya kongo nayo ifite impamvu bazicare baganire nk'abakuru b'igihugu ibihugu bibiri bishishikajwe n'umutekano wabyo iyi kongo mu ma- mu burasirazuba n'u rwanda ku mipaka yarwo ukaba ufite impungenge ni niko ngewe mbibona na niko mbitekereza nuko um, uyu nguyu kwizera atariko rero ati ku- ku- ku- kuki ibiganiro by'i nairobi na rwanda bidatera imbere mbese ni nk'aho ngaho yashakaga kugusha Buri- buriya urabona imbogamizi ziri hehe
imbogamizi ziri ku nyungu
gute
ku nyungu bituma ibyo bi- kuko impamvu kuko ibyo biganiro bitagerwaho nuko muri ibyo biganiro kuko akenshi nanone abantu bajya kuganira hari igihe baganira iyo batavugishanya ukuri eh, ugasanga nta n'icyo bitanze cyangwa bakaganira bamwe bahi- bafite n'izindi- n'izindi nyungu nyuma bagasanga ibyo biganiro bagasanga imyanzuro y'ibiganiro ntabwo isubiza impamvu bafashe ibyemezo byatumye bajya muri ibyo bi- muri ayo makimbirane
ye noneho duhamagare ndayambaje jonathan ndayambaje ndayambaje
bamwe urahura urakomeye
turaho turashima niko uherereye he yego mu burundi bujumbura ye gusha ku ngingo
yego jewe nari ngize ikintu mvuga iyo ku, ku ntambara iyo ya y'uwo mugwi wa M23 hamwe na leta ya Kongo Halo ndagukurikira komeza
none ko tuzi atari atari ryo rya mbere iyo ngwani haba hagati ya, ya leta ya Kongo na M23 hari n'igihe yigera kuri ntambara kandi biragaragara ko iyo M23 yananiwe none kijya gihe yoba yaciye igenda mu gihugu ikihe
ye none ubu hoho yoba yoba yongeye kubyura intambara izananye mu gihugu ikihe bica bigaragara neza ko hategereza kuba hariho abantu batera inkunga M23
ye ndayambaje Ubwo urakoze twibagiwe- yego urakoze cyane reka umutumirwa agu- agusubize dr mashimango nibyo hari igihe ingabo za loni zashatse umutwe wihariye wo kurwanya M23 wari ugizwe ahanini na Afurika y'Epfo Tanzania na Malawi e, umugaba wazo yari umutanzania nuko M23 barayirukana hariya mu burasirazuba bwa Kongo ndayambaje ati icyo gihe bamaze kuyirukana yahungiye hehe none yagarutse ite
aho yahungira aho yagaruka uko nuko yagarutse si ibyo binshishikaje ni ukuvuga ko umutwe w'umuntu baga- bagamije kurwanya leta bashaka abantu babafasha ibyo ni ntabwo tugiye guhimba ibintu ku bina- ku bantu babaho intambara zibaho ni ukuvuga ko imitwe irwanya leta iba ifite aho ababafasha bamenyekanye cyangwa batamenyekanye ariko ba- baba bafite inkunga baba bafite inkunga baba batera inkunga si cyo kibazo ikibazo ni uburyo ni ikiba- ni iki gituma barwana mu gihe intambara yabaye mu gihe umutwe ubayeho mu gihe babajijwe inkunga ni uko ubafasha uwo ari we wese yaba yaba leta y'ubugande yaba leta ya- yo muri- yo mu rwanda yaba iyo ari yo yose ni uko hari impamvu ituma babafasha ni uko ntabwo wakemura ikibazo uta- utekereza ingaruka ahubwo uteke- ute- u- ushaka gukemura ikibazo cy'intambara ugomba kureba impamvu y'izo ntambara noneho uka- ukavanaho izo mpamvu kugira ngo intambara ikemuke ntabwo inga- ingaruka ni ubwicanyi ni ibintu byadogereye n'abantu bafashe intwaro ariko ni ukuvuga ko abantu bafashe intwaro baba bafite impamvu iyo mpamvu rero niyo ugomba kubanza kujyaho mukaganira mukavuga impamvu twafashe intwaro ni izi reka turebe ko tuyikemura
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda n'abanywanyi benshi benshi b'ijwi rya amerika banditse kuri facebook y'ijwi rya amerika voa radiyo yacu baragusha ku kibazo cy'ibiganiro abantu bakaganira mbese kugira ngo amahoro agaruke hanyuma hari n'uwanditse ati sisi yose igomba kugarura amahoro muri kongo ni leta ya kongo igomba kwicarana n'abayirwanya bakajya mu biganiro kugira amahoro aboneke yitwa nduwimana ferdinand none dr mashimango uyu nduwimana aravuga ati sisi yose yananiwe kandi isi yose iteraniye muri congo monisco ihafite mbese monisco igizwe n'abasirikare bakomoka mu bihugu byinshi cyane byo ku isi yose nawe niko ubibona sisi yose yananiwe buriya
ahubwo nta nubwo yana- ntabwo navuga nta nubwo yagerageje
kandi abasirikare bahari Ku- barahari bari abasirikare umusirikare ujya kurwana kurusha uko umukongomani yarwanira igihugu cye ntabwo agiye gupfira igihugu kitari icye kongo ni na- nanjye nduwimana ndamushyigikiye kongo niyo igomba gufata iya mbere kugira ngo igarure umutekano mu gihugu cyayo noneho niba bafite n'abantu babafasha bajye babafasha igomba kumwe igomba kuzirikana ko abo bantu baje kubafasha ntabwo baje kubafasha kubera ko abakongomani aribo beza ku isi ije kubafasha kubera ko hari impamvu hari inyungu
izo nyungu kuri wowe ubona ari nk'izihe
bo hari abavuga reka hari abavuga amabuye y'agaciro ariko si yo yonyine gusa hari iyo yonyine gusa
ibindi ni nk'ibihezo ubwo
ibindi ni ubutaka ibindi ni igihugu kinini gifite eh, kidatuwe cyane ubwo rero urumva ko impamvu zo za- za- za- ziraso- zi- ni nyinshi ntabwo umuntu umuntu ashobora kuzirondagura ariko iya mbere bavuga iri ofisiyeri yizwi ni uko hari impungenge z'umutekano u rwanda ruvuga u rwanda kuva rwajya muri congo ibihugu byo ku mupaka bya- bituranye na congo yaje muri congo muri mirongo icyenda na gatandatu biterwa ikibazo n'abantu n'umutekano wabo ushobora guhungabana biturutse mu ma- mu- mu burasirazuba bwa congo niyo mpamvu ofisho
radiyo ijwi nta ry'amerika mpamvu dufite kubihakana ubu ngubu ibyo bibazo bya- ntiba- kugeza n'ubwo muri mirongo icyenda na gatandatu bagi- i- bitangira kugeza n'ubu iki kibazo cy- cy'impungenge z'umutekano ku mupaka ntikirakemuka
ijwi ry'amerika kuri telefone dufite rwabira adiran rwabira
hano uraho neza ndabumva yego ndiko ndabumva ndiko ndabumva gatanu kuri gatanu uherereye hehe
jewe ndi mu burundi ndahantu mu gisagara ca kayanza mu buraruko bw'igihugu co- co mu burundi uburaruko mu kinyarwanda ni mu majyaruguru
yego ye gusha ku ngingo
sabwe gusha ku ngingo igitekerezo cyangwa ikibazo
yego je n'igitekerezo nshaka gushikiriza mu magambo magufi ariko
Eh, ku bijanye n'intambara iriko irabera ngaho muri Kongo iriko irahuza abasirikare ba Kongo hamwe n'umuhari M23 Eh, mu bisanzwe M23 nabo bashaka kubarungika mu Rwanda n'abakongomani ntibabahore rero ko bavuga ikinyarwanda kuko muri Kongo hari hari abantu bavuga indimi nyinshi sinumva rero ukuntu baca bavuga ko boca birukana abo bantu ngo nuko bavuga ikinyarwanda hanyuma ikindi congeye ko ni uko abo bantu bo muri emezenitura bigeze gusinyira- gusinyira amasezerano hamwe na leta ya kongo hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ndabyibuka hari mu kwezi kwa gatatu itariki mirongo ibiri na zitatu nyene rero icyo numva je bokora numva boshira ibiganiro imbere kuko intambara ntiyubaka urusasu ntirwubaka ntirwubaka nta na buke buke ego jewe impanuro noha abakongomani leta ya kongo ni uko bogiranira ibiganiro nantu nzenyane niyo emezenitura kuko emezenitura byagaragaye ko ifise igisirikare gikomeye kandi cyane rwose ego kubakura hajya kuri hajya bamaze gufata biragoye rero ku neza y'abakongomani ku neza y'igihugu cya kongo numva boshyira imbere ibiganiro hanyuma intambara bakayi- bakayihagarika bakanayisezerera kuko intambara ntiyubaka irazamura Adlan.
igitekerezo cy'iwanjye cyari iki?
ndagushimiye cyane rwose urakoze
urakoze nawe duhamagare noneho marius marius we
karamekara uraho urakomeye
muramurakomeye nta wabwira umutumirwa irindi zina ryawe
nitwa nibe zindi kigali ye gusha ku ngingo
Eh, icyo abe- ibyinshi numvishe byavuzwe yego
ariko icyo mbona cyo ni uko bari abaturanyi bacu bo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bakwiye gufata ingingo yo gushaka uburyo birengera bo ubwabyo n'ubwo nta muntu ujya urira buriya nta- nta- buri muntu wese hari ikintu afite ki- gishobora kuba kimukomerekeje buriya nabo bafite impamvu barira ariko n'ubundi birabasaba ko aribo bishakamo ibisubizo kugira ngo bakemure ibibazo bafite by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa kongo ubwo rero icyiza mbona ni uko ibihugu bik- bikwiye kwicarana kandi buri gihugu kikubaha ubusugire bw'ikindi gihugu kugira ngo hatazavamo intambara zizashyira mu- mu kaga abaturage bo- b'ibihugu byombi nubwo numva imitwe isa nkaho yihurije hamwe ariko nkeka ko nubwo babikoze kuriya n'ubundi nta nta gisubizo kirambye bizatanga mu gihe batarashaka umuti urambye uh, w'ikibazo cye bafite ubwabo muri congo murakoze ye nibizi nawe urakoze
yego murakoze nawe ijwi rya amerika ni uko dr mashimango aba bantu bose ndabona muvuga rumwe
ni byiza rero niba tuvuga rumwe ni byiza biranshimishije kuko n'ubundi njye mvuga umwanzi wa kongo ni kongo umwanzi wa mbere wa kongo ni kongo ntabwo yakagombye gushaka umwanzi ahan- ahandi ni ukuvuga ko igihugu kigomba kwishakamo igihugu ubwabyo ntabwo ari abakongomani igihugu nka nka structure nicyo ki- niwo mwanzi wa kongo kigomba kwi- kwitunga- kwisuganya kikarinda kuko ubusugire bwa kongo bureba kongo ntabwo bureba abandi igihe rero kongo yagize amahirwe nk'uko perezida wa eac ubu ngubu nya- nya- nyakubahwa evariste ndayishimiye yafashe igitekerezo cyo kungikamo ingabo kugira ngo zibafashe kurinda umutekano mu ma- mu burasirazuba bwa kongo hagati aho kongo nayo ntiyakagombye kujya mu- mu byangwino turwane ntacyo byabamarira nk'uko abandi babivuze kuko amaherezo niba n'ibiganiro bya- bya- bya- bya- bya- bya- bya- biheruka bya- ntacyo byatanze rero byose turabizi ko abantu baraganira bakaganira kugeza ubwo bageze aho ngaho bakabo- bakabona igisubizo cy'ibibazo byabo iyi ntambara irangizwa n'ibiganiro ntago irangizwa n'amasaso ariko iyo mvuze ibiganiro ni ibiganiro ny- nyabyo ibiganiro nyabyo bakagereba impamvu za buri wese n'inyungu za buri wese zatumye yishora muri iyo mirwano ariko bakareba impamvu bakareba n'inyungu za buri wese bakareba n'uburyo bazibonera icyo bita eh, bakabona igisubizo ganyaganya
ariko rero dr mashimango hari akantu Ntabwo igisubizo kizaboneka ye hari akantu numva ko kuvu- kuvuga ngo intambara ngo ntabwo irangiza ibibazo sinzi uragira icyo ubimbwiraho kubera ko intambara twarazibonye muri Et- etiyopiya abantu bari inyeshyamba baraza bakubita ubutegetsi bwa mengistu babukuraho intambara irarangira bafata ubutegetsi muri uganda enera yarabikoze perezida museveni wayiyoboraga aba umukuru w'igihugu na n'ubu mu rwanda fpr yarwanye n'ingabo za habyarimana fpr iratsinda ubu ngubu iri ku butegetsi mu ntambara ya kabiri y'isi ubudage barabuhondaguye na- n'ubuyapani n'ubutaliyani bari bafatanyije bose baratsindwa mbese mu magambo makeya nta biganiro byabaye yego mu rwanda ibiganiro byarabaye muri muri uganda kampara bayifashe bari mu biganiro i nairobi mbese mu magambo Mm.
makeya ibiganiro ntacyo byatanze none ubwo bwo muri muri kongo ho ubutegetsi buramutse bufite ingufu zihagije ntabwo bwakubitagura iyo mitwe bukarangiza ikibazo n'intambara
uvuze neza ubutegetsi buramutse bufite ingufu Ni- ubutegetsi bwamunzwe kuva mu myaka mirongo itanu mirongo ine izo ngufu buzazikura he ku munota umwe
bifata igihe kubaka kubaka leta bifata igihe kubaka leta bifata igihe kubata- kubaka ingabo bifata igihe ingabo za mubutu turabizi za- za- z'abakongomani wenda icyo zari zishoboye bazitaga bamahuta ni u- ni ukwambura abaturage nicyo zari zizwiho ubwo se izo ngabo koko muri uyu mwa noneho hazaho afdr ya kabiri muzi ukuntu rwari urwanda rw'ingabo ntabwo yabonye umwanya wo kubaka igisota na n'ubu ubwo azubaka igisoda ryari ku buryo cyajya kurwanya aba abo bita abanzi b'igihugu ingero utanga zirumvikana ariko mu ntambara zingahe zabaye ku isi kuva icyo gihe Ku- tuvuge kuva mu- mu ntambara ya kabiri y'isi ni intambara zingahe zabaye yego hari uburyo butatu intambara zirangira hari ubwo icyo bita mu gifaransa la victoire ecrasante niko byagendekeye ubudage niko byagenze niko byagiye mu budage byagiye muri uganda aho bavuze muri etiyopiya ni- aho n- no mu rwanda ubwa kabiri ni rizire
mbese abantu ku- barananiwe ba- bararwanya kunanirana.
bakananirwa aho ngaho bose bakarambirwa ugusiganya agahenge akaba ari we ubifatira Abo bose barananiwe
icya gatatu icya gatatu nta- ni- ni ni ibiganiro rizi twavuga hagati aho rizi twavuga ariko nayo yabaye nko muri nko muri twatanga urugero rwa rizi muri angola yageze aha ngaho barananirwa baraga ariko rizi nayo iganisha ku biganiro jona savimbi yarananiwe abandi barananirwa bagera aho ngaho baraganira bagera ku kintu nubwo savimbi yaje kwicwa ariko habayeho haje kubaho izi biragaragara ko bari bamaze kunanirwa n'intambara bo- bose bashaka amahoro
Mm.
bashaka impamvu yatumye iyo nama irangira icya gatatu kibaho busanzwe n'ibiganiro no mu gihe hari n'ubu n'ingufu n'igihe hariho ingufu haba hari n'ibiganiro ntabwo intambara irangizwa hatariho n'ibiganiro kimwe ntikitandukanye n'ikindi ariko icyo abantu bapurivileja ba- bashyira imbere ibyo ari byo byose mu gihe hari amakimbirane ni ukuganira kuko n'ubundi intambara ibyo ari byo byose ntirangizwa n'intambara keretse mu gihe gite ni- ni- ni exception
dr mashimango igihe ndabona gisa n'ikigiye none nyemerera duhe umunywanyi w'ijwi rya amerika witwa dani akajambo kagufiya dani dani bambwiye yuko ya- yavuye ku murongo dr mashimango noneho rero twanzure iki kiganiro mu magambo makeya cyane ibibazo by'uruhurirane byo muri congo iyo mitwe igiye kurwana ngo gufatanya na leta wabivuze ko ari byiza ni intangiriro nziza abasirikare mpuzamahanga ibyo byose koko buriya bazagerageza noneho kugarura umutekano babishobore
bash- oui, bashobora kugarura umutekano mu buryo bw'uko kuko igihe ubundi mu ntambara hari icyo bita ganye du temps, ku- ku- kubona igihe kugira ngo bategure n'ibiganiro byafasha nuko igitekerezo cya cya cya EAC nicyo gushyigikirwa mu gihe gishobora gutuma haba- habona icyo gihe cyo gutegura abantu bikarinda aricyo bita bikazana ubu turi muri escalade turi muri escalade ariko EAC muri zo uruhurirane Escalade twabyita nk'agatereranzamba.
biri kuba hawa de- des escalades sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda urumva cyangwa mu kirundi ni ukurura ahari ewe kuruhura kugira ngo kurura ibi- kurura Eh, Eh, kurura nuko abantu abantu bari ba- bashaka gukozanya imitwe bashaka gukozanywaho kugira ngo barwane bigatuma tansiyo zimanuka hakabaho deseskalade y'intambara abantu bakavuga noneho reka tuganire niyo mpamvu mbona ko igitekerezo cya cya East African Community gifite ishingiro icyo gushyigikirwa kuko aho ibintu bigeze kugira ngo ba- udu- hatabaho irindi ntambara nk'iyabaye mu bihe byashize nubwo n'ibiriho ubu ngubu atari byiza ariko tugomba kubyirinda ko bitazamuka bikagera kure
kandi bigafata n'ibindi bihugu kubera ko nk'uko bivuze inzu y'umuturanyi iyo ihiye uratabara kugira ngo nawe urwawe rudashya exactement
ubona se bya- byasatira nk'ibihe bihugu buriya noneho mu, mu, mu magambo magufi cyane biramutse binaniranye byasatira ibihe bihugu
ibihugu bi- bituranye na kongo bifite ikibazo gi- bishobora guhura n'icyo kibazo irya mbere bizwi ni burundi n'u rwanda bituranye n'ubu ngubu bari guterana amagambo bavuga ngo kongo ngo ishobora gutera u rwanda cyangwa se ngo u rwanda rushobora gutera kongo ngo rwaba rurimo rushyira abasirikare ku mipaka ibintu nk'ibyo
Mo- u rwanda rushyize abasirikare ku mipaka ni ibisanzwe kongo yiteguye kurwana ni ibisanzwe ahubwo nibyo binasobanura nibyo bituma imvuga njyewe ishyigikiye igitekerezo cyafashwe na eac kugira ngo ibyo bintu bitagera kure batakozanwaho bata- bataza kurwana kuko n'ubundi intambara iyo ari yose n'abaturage bahapfira nta- nta- n'inzirakarengane zihapfira ntabwo ari aba- ntabwo ari ikibazo umusirikare we yajya mu gisoda azi ko agiye kurwana ari tayari gupfa a- a- a- arwanira igihugu cye dr abubakar abelar mashimango ndagushimiye rwose cyane byimazeyo
namwe ndabashimiye tomasi namwe nshuti zacu uko mungana ndabashimiye maze rero mukomeze mugubwe neza murakarama